urubyiruko rwatangaje iki ku kubyara abo dushoboye kurira Crispin batubwiye umubare w'abana bazibaruka gusa bashingiye ku bushobozi bazaba bafite ese wowe udukurikiye kubyara abo tudashoboye kurera biterwa n'iki mu butumwa bugufi dusangiza igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ntitwasoza tudashimiye ive nkuyemurugye charlotte ineza ndetse na david hitimana baduteguriye inkuru twifashishije muri iki kiganiro Crispe nawe wakoze kubw'ikiganiro cya none ndagushimiye nanjye nicole ese bakunzi bacu hakorwa iki kugira ngo tubyare abo dushoboye kurera iki cyari ikiganiro ejo cyari gihagarariwe na ruje niyigena
duharanire kubaka amahoro arambye
turashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda badushikirije icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'imana kuri ino saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mwaramukanya amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni eric bagira ubusa ubasuhuriza i kigali mu rwanda dusangira ijambo ya none irakomeza kugaruka ku kibazo cy'ingutu ku ibura ry'imirimo mu rwanda cyane mu rubyiruko imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u rwanda mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare buhera mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na kane ishyira iki kibazo cy'abatagira imirimo cyangwa se ubushomeri kuri kabiri ku ijana mu gihugu hose iyo mibare igaragaza ko benshi mu bibasiwe kuruta ari urubyiruko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare gishyira abarangije amashuri yisumbuye ku icyenda ku ijana batagira imirimo iki kigo kandi gishyira abarangije amashuri makuru na za kaminuza kuri cumi na kane ku ijana nabo badafite icyo bakora ubutegetsi bwite bwa leta buvuga ko bufite ubushobozi bwo kubonera imirimo batatu ku ijana abasigaye bakagana abikorera ariko abari mu bikorera mu buryo buzwi ni umunani ku ijana bivuze ko abasigaye bangana na mirongo inani n'icyenda ku ijana bo bari mu mirimo itagengwa n'amategeko mu kizwi nk'urwego rwa segiteri inforumeri mu rurimi rw'igifaransa intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda iganisha ku guhashya iki kibazo ni uko buri mwaka leta yagombye guhanga imirimo mishya ibihumbi magana abiri idashingiye ku buhinzi kugeza ubu ariko imibare ituruka mu butegetsi bwite bwa leta igaragaza ko iyi ntumbero butayigezeho ko byifuzwa kuko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu leta ivuga ko yahanze iyo mirimo mishya idashingiye ku buhinzi ibihumbi ijana na mirongo ine na bitandatu gusa ibigaragara hirya no hino mu gihugu byo ntibibura guca amarenga ko iki kibazo cy'ubushomeri cyane mu rubyiruko gikaze hari gahunda leta y'u rwanda yahisemo yo guhuriza hamwe urubyiruko yise youth connect aho bamwe bagaragaza imishinga yabo myiza bakayitera inkunga ariko ibi nabyo hari abasanga bikiri iyanga ngo ikibazo cy'ubushomeri kibe cyava mu nzira hari n'indi gahunda kandi ubutegetsi bwafashe nk'iyashobora gukemura ibibazo ihitamo gushora mu masomo y'ubumenyi ngiro aho umunyeshuri azasoza muri icyo cyiciro ku ntumbero y'ubutegetsi akazabasha kwihangira imirimo adateze amaso leta gusa nabyo biracyari bishya cyane kuri iyi nshuro rero yahuriranye n'inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya cumi na kane hasubiriye gahunda ya youth connect uba ugira gatanu aho urubyiruko ruturuka hirya no hino mu gihugu rwahuriye i kigali mu kiganiro kigufi yahaye itangazamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru bwana jean philibert nsengimana minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga yavuze ko amahirwe ari mu rwanda urubyiruko rutabyaza umusaruro uko bikwiye ukurikije ibivugwa n'ubutegetsi kuri iyi ngingo n'ibivugwa n'abakeneye imirimo birasa no kwitana ba mwana uyu ni minisitiri nsengimana ikintu tukunze kugarukaho kandi kigaragara ni uko urubyiruko ntabwo imbaraga z'urubyiruko zose ziri gukoreshwa kugira ngo urubyiruko aho ari hose abyuke afite ikintu agiye gukora kijyanye n'ubumenyi urumva ko byubakira ku bumenyi ariko bikubakira no ku bushake byubakira ku mahirwe yo kwiteza imbere ari mu gihugu cyacu ku myuga itandukanye urubyiruko rushobora gukora mu gihugu cyacu ariko noneho tukareba no ku rwego mpuzamahanga ibyo twita youth empowerment for global opportunities aho na biriya bigo by'urubyiruko twabihinduye tukabyita yego bivuga ngo youth empowerment for global opportunities turacyabona hari ikinyuranyo hagati y'amahirwe ahari n'umusaruro uhari haracyari ikinyuranyo icyo kinyuranyo nitukivanamo biravuga ngo hazabaho ubukungu bwihuse hazabaho imirimo myinshi ku rubyiruko tugomba gutekereza ngo ni gute twakuraho ibinyuranyo byinshi bigiye bitandukanye ikinyuranyo kiba hagati yo kuba hari igishanga n'inzara a- abantu n'umusaruro mukeya bi- bihura gute kandi ayo ni amahirwe aturanye no kuba ikintu gikenewe tuvaneho ikinyuranyo hagati y'amahirwe n'ikintu gikenewe tubihuze tuvaneho ikinyuranyo hagati y'ubumenyi n'ubujiji ubujiji buturana n'ubumenyi gute ibyo bintu ntabwo bishoboka tuvaneho icyo kinyuranyo tuvaneho ikinyuranyo kiri hagati y'imbaraga umuntu afite no kuba ashonje umuntu asanzwe afite imbaraga ate? ibyo binyuranyo nibyo tugomba ku gushakira umuti byanze bikunze twabona mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kuki imbaraga ziriho ntizikoreshwe kandi ibyo ku- kuzikoresha bihari ngira ngo harimo harimo ah, wenda nabivuga mu buryo butatu cya mbere hagomba kubaho ubushake hari umuntu ufite imbaraga ariko ubushake bwo kuzikoresha budahari ukaba mu mazi utari ko kudakora ni uko waba uzi icyo ukora avuga ati ntabyo nshaka ibyo bintu turabizi ntabwo twabica ku ruhande ubushake ni nicyo kintu cya mbere gituma umuntu ufite imbaraga azikoresha kuko nubwo yabura akazi ahemberwa ntabwo yabura n'akazi adahemberwa twibuke ko ha- n'ubukorerabushake birashoboka ejo bundi twari ahangaha ah, dutangiza ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake mu kubungabunga umutekano for peace and, and community development kubungabunga umutekano no guteza imbere uh, umuryango ntabwo umuntu ufite imbaraga yavuga ngo yabuze afite imbaraga n'ibitekerezo haba habura ubushake icya kabiri habura organization hari igihe umuntu umwe ku giti cye ashobora kuta kubona ikintu gisaba imbaraga z'abantu benshi bigasaba ngo habeho organization abantu bahuze imbaraga bahuze n'ibitekerezo noneho imbaraga zitakoreshwaga eh, zikoreshwa Ah, ariko reka wenda mvuge icya gatatu ki- kirenze ubushake reka nkite reka nkite inzara nkite ki eh? Bi- birenze ubushake ni ukuvuga ngo ni uku- ni ukubihiga ni ukubishakisha ni nk'ubushakashatsi birenze ubushake ni ukuvuga ngo kuticara wumva hari ikibazo kwanga bya bindi navugaga kwanga yuko ikibazo giturana n'igisubizo ibyo bintu rwose nitumara kugera ni- nabyi- nabishyira mu myumvire ni imyumvire ni nk'imyumvire imyumvire yo gushaka gukemura ku nyungu zawe bwite ariko no ku nyungu z'umuryango muri rusange ku nyungu z'igihugu ushaka gukemura gukemura ikibazo cyangwa se guhuza amahirwe no kuba ikintu gikenewe ibyo bintu nitubigeraho tukagera kuri iyo myumvire ndahamya yuko imbaraga zose aho ziri zizakoreshwa kuko icyo tumaze kubona ni uko amahirwe ari mu gihugu cyacu ah, mu bice bitandukanye by'ubukungu duhereye ku buhinzi tukagera kuri serivisi tukagera ku bukerarugendo tukagera ku bwubatsi tukagera ku bukorikori tuka- ayo mahirwe urubyiruko rurayabona kuko ni amahirwe agaragara igisigaye ni ukuvuga ngo reka ayo mahirwe yo guturana n'abantu kubura icyo bakora cyangwa se ayo mahirwe yo guturana n'imbaraga zidakoreshwa murakoze ese urubyiruko rutungwa agatoki ku kutabyaza umusaruro amahirwe rufite hirya no hino mu gihugu rurabivugaho iki ni ingingo twaganirije abanyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru bagaragara ku mpuzandengo yo hejuru mu bakeneye imirimo mwigahe muri akela institute for women kibagabaga wowe nanjye niga akenshi for women
baravuga bati urubyiruko amahirwe ahari ni menshi ahubwo mutabyaza umusaruro bimeze bite okay kuri njye ntabwo nemeranya nabyo kuko nyuma ko umuntu afite amahirwe yo ku- yo kwihangira imirimo ntabwo yabura kuyakoresha ahubwo nuko nta mahirwe aba ahari tuba dufite nk'urubyiruko kugira ngo twihangire imirimo mubona amahirwe aburira he rero okay make arahari tubasha kubona nyine ariko si twese nyine nk'urugero nkanjye ntabwo kuvuga ko umuntu aba yabuze ibitekerezo ibitekerezo turabifite ariko se ninde tubaza kugira ngo tubishyire mu bikorwa ibyo bitekerezo dufite ni ikibazo nyine kuko usanga okay nko ku ishuri ryacu dufite uburyo badufasha mu kugira ngo ibyo bitekerezo byacu bishyirwe mu bikorwa ariko ugasanga niba wenda nkanjye mfite icyerekezo- ibitekerezo bijyanye n'ibintu by'u- by'ubuhinzi n'ubworozi bose ibyo bashaka bashaka wenda kuri uyu munsi biteza imbere abakobwa gusa kandi njye- nanjye iyo idanye numva yashyirwa mu bikorwa igahabwa agaciro ubwo rero mbona byo binsubiza inyuma batanze uburyo bwo kuvuga ngo bashyireho ibigega by'ingwate cyangwa bitanga inguzanyo igihe urubyiruko rudafite ingwate za bdf Ah, batanga mirongo irindwi na gatanu ku ijana wowe ukishyura makumyabiri na gatanu ku ijana ibyo ni ikibazo nese baraguha mirongo irindwi na gatanu ku ijana nibyo ndabyumva ese iyo makumyabiri na gatanu ku ijana isigaye niyo ushaka kwishyura minerivare uzasaba gute kubona ayo mafaranga makumyabiri na gatanu ku ijana kugira ngo ushyire muri mu mushinga wawe numva nabyo ni ikindi kibazo nyine bakabaye batwigera bakavuga bati se ni ahubwo bakabaza ati wowe ufite ku bushobozi bwawe wumva wabasha gutanga angahe kugira ngo umushinga wawe ushyirwe mu bikorwa noneho wavuga ati ngiye ku bushobozi mfite aya ngaya bakabavuga ati asigaye twaguha ngako nawe ubashe kugira gute kubona aya ngaya ariko ntabwo wadesida ngo uvuge ngo umuntu nzamutangira mirongo irindwi na gatanu nawe asigaye ayitangire utazi ubushobozi afite bwe ku mufuka ni ikibazo gikomeye wowe icyo ngicyo urakivuga iki kugira ngo bagenere umuntu ngo baramuha ngo mi- baramushyira mirongo irindwi ku ijana nawe ushyire makumyabiri kandi ku ijana icya mbere ni ukubanza kumenya ese ibitekerezo byo ibyo ko ni iye ese ubushobozi bwabo ni ubuhe kugira ngo bavuge tuwene turashyiraho aya mafaranga abantu bashoboye kuyatanga ni abantu bangana bake ariko gusa ugashyiraho ikintu utazi wenda umubare w'urubyiruko washobora kwafodinga icyo kintu aba ari ikibazo niyo mpamvu usanga bamwe muri twebwe nta- nta kwihangira imu- imirimo gusa bari aho ngaho nta n'akazi ntaki deja abantu uyu munsi bari muri bizinesi batangiye gukora bavuga ko imisoro ni ikibazo urasanga umuntu niba utangije niba uri gucuruza ikintu gitoya ahantu uzakorera byonyine amafaranga haba baba bacaye gukodesha iyo nzu nibyo ari ikibazo gikomeye fata no mazu ari ku- wumva ari kuzuzwa mu mujyi arahari nibyo ese uyu munsi amafaranga yo kwishyura aho hantu ushaka gukorera turayafite nayo ntayahari nabyo ni ikibazo kandi ugashyiraho n'uwo musoro nyine bitewe n'ahantu uri gukorera ko niba ukorera mu nzu nk'iriya nziza ushobora kuba ubasha kwishyura aho ngaho ariko uwo uwo musoro bazaguca ntabwo uzabasha kubona kuko bizaba biri hejuru y'ubushobozi bwawe ikibazo cy'imisoro Mm. uko nanjye mbibona usanga imisoro y'iki gihe isigaye iruta amafaranga wavana muri bizinesi yawe niyo mpamvu usanga akenshi ibintu by'imisoro iba- kubera ibibazo by'imisoro abantu bafunga bizinesi ugasanga barahombye kubera ko ahantu uba ukorera hagu- hagukostinga amafaranga menshi kuruta ayo uvana muri iyo bizinesi yawe ugasanga rero u- ukuntu uri kugenda wishyura imisoro kandi uzwi ko iyo utayishyuye baragufungira bizinesi ugahitamo rero gufunga ukagenda niyo mpamvu usanga ikibazo cy'imisoro nacyo gituma abantu batitinyuka gushinga bizinesi imibare itugaragarira ko abantu barangije amashuri yisumbuye badafite akazi ari icyenda ku ijana abarangije kaminuza n'amashuri makuru ni cumi na bane ku ijana iyo mibare yo muyumvise nk'urubyiruko rukiri ku ntebe y'ishuri mubyumva mute mubyakira mute sinzi uko babigenza kugira ngo iyo mibare bayibone cyangwa bayifate ariko tu- icyo mbizi ni- nk'ubu nkurikije nk'abo twarangizanyije segonderi tujuru benshi nka- ubona twe tuve ko ari abanyeshuri bageze nko muri mirongo itandatu ariko icyo nzi nuko muri mirongo ine ku ijana nta muntu n'umwe ukora nanjye nuko ngize amahirwe nkaba mbasha nkakome- nkabasha gukomeza iryo shuri ariko si buri wese ubasha kubigeraho kandi nanjye birangoye mba nibaza se uyu munsi ndamutse nashoboye kwishyura ishuri bukurikiyeho bizagenda gute ko nta kintu mfite n'ubu cyo gukora Nu- nabyo rero numva nyine ni ikibazo kuko nabwo urumva niba uke- niba unigarega burya uba ukeneye n'ahantu ugira ikindi kintu ukura ahandi hantu ikindi kintu kugira ngo kize gifashe mu ishuri bivuga rero ko ari abarenze segonderi ndabizi nta kazi ari abarenze iniverisitiro turabumva benshi bicaye uyu munsi batubwira ati urarangiza se ukora iki nta na kimwe n'ubundi urajya mu ishuri ugende wige umare imyaka itatu yawe ntuzangaha wicare kandi narakwishyuriye nk'umubyeyi nyine umva icyo azaba afite narishengeyeho ariko ntacyo ndi kugaruza numva nyine nabyo ni ikibazo barahari benshi benshi bicaye kuko nujya no kuranamo hano bari benshi turi ahangaha ni uko abenshi nta- ntago ndizera ko batafunze utuzi dukorwa uyu munsi nibafatire ku mubare uraba- w'abantu bari ahangaha baza ati ni bande uyu munsi bari ahangaha bagiye gukaza akavuga ati uyu munsi sinkora ko nitabiriye inama ntabwo bari bubone niba nkumva neza iyo mibare icyenda ku ijana y'abarangije segonderi na cumi na bane ku ijana y'abarangije kaminuza n'amashuri makuru ntabwo wemeranya nayo Sina- sinavuga ngo sinamenye nayo kandi nanone sinavuga ko ari ibyo kuko ntabwo nzi uko bayibara sinzi uko babishyira ku ijana bafite uburyo bakora ibarura nti- ntiwamenya nyine bo ubwabo bafite uko babibona natwe tukagira ukwacu uko tubibona nyine amaso abaha iki icy'amasama ni uko benshi ntabwo ahari nyine ntako bafite kuko niba ugenda uga niba njye uyu munsi nshaka gutembera mu nshuti zanjye zirenze icumi ku munsi mu nshuti zanjye mfite tuganira akambwira ati nta kazi u- u- nk'ubu hari nk'abana mvugana nabo tumaze tuvuganye kera cyane ariko umunsi arambwira ati ubu uzi ko maze imyaka itatu nicaye nta kazi ati nta kintu nk'aho rwose nabaye umushomeri sinzi niba n'akazi kanabaho numva rero nyine ni ikibazo gikomeye ubu ntabwo no- rero uyu munsi ngewe wazi ukambwira ngo abantu icyenda ku ijana ba- nibo bonyine dufite icyo gukora ngo mpfe kubyemera nyine byo biragoye nari mbajije icyo kibazo cy'imibare wowe uyibona ute Ako, ninjye niyo mbyumvishe bintera ubwoba kuko ikigaragara cyo ni uko abantu barangije kwiga hanze aha ngaha ari benshi kandi badafite akazi Mm.
kandi si uko badafite wenda ubumenyi cyangwa badafite izo egisperiyanse mu kazi ahubwo ni ukuvuga ngo kwicara kwa kazi karabuze ugasanga no ukibaza wowe uri ku intebe y'ishuri ubarushije iki ese nurangiza kwiga uzabarusha iki ko n'abandi bari hanze nta kazi bafite ugasanga biduteye ikibazo ugasa- kandi ntabwo bivuze ko wenda badafite na bizinesi idea barazifite ariko ugasanga nta bushobozi ntaki kandi bafite amashuri ahagije ugasanga rero natwe biteye ikibazo rwose niturangiza kwiga tuzajya tuzajya kongera umubare w'abantu bicaye hanze n'ubundi badafite akazi iyo mwumva wenda nk'imbwirwaruhame z'abategetsi baravuga bati hari amahirwe mutabyaza umusaruro ni ukwitana ba mwana se
sinava ko ari kwitana ba mwana mwana we cyo koza nyine ayo mahirwe nibayatwereke batubwira ati dore ntimwayabyaje umusaruro Ndiba- vurema bayatwika bakavuga ati dore amahirwe ngaya ariko ntimwabyaza umusaruro turahari ni ahantu twagiye kandi dufite ibitekerezo byinshi byakubaka igihugu ariko nyine na- turacyafite cya kibazo cy'u- cy'ubushobozi se ni ni bande bari kudufasha kugira ngo ibyo ibitekerezo byacu bizamuke ni iki kidufasha biriho ibyo bi- ibi- ayo mahirwe bavuga ari hehe nyine tuyakoreshe ariko ntabwo turi kuyabona nyine
nta mahirwe mubona Okay, kuri njye amahirwe wenda hamwe na hamwe arahari sibyo ariko ntabwo ahagije pe ntabwo ahagije ko urugero twebwe nko ku kigo cyacu twe nyine hari igihe batanga ama business ideas competition noneho utsinze bakamufasha kuzamura iyo business yaba yatanze urumva ko twiga mu kigo cyacu nta mahirwe tuba dufite ariko se nkibaza mu bindi bigo bo babayeho bati nk'abantu bafite ama business ideas ari aho ngaho ariko nta kintu na kimwe bayakoraho ukumva nta mahirwe baba bafite ikigaragara cyo ni uko niba nahari pe ni batwe bazatubwiye ati aya mahirwe wayakoreshwa agenda gutya ukaba wagera ku kintu nk'iki ngiki ariko kuri twebwe ntayo tubona niba nahari i don't see it.
uburyo twagiye tuganira mugaragaza ikibazo cy'urubyiruko ko musa naho mutewe impungenge n'ejo hazaza h'urubyiruko biduteye impungenge nyine birumvikana niba uyu munsi nubwo tuvuga ngo icyenda ku ijana naryo ntabwo turyizeye ariko naryo ni ryinshi ntabwo twabyirengagiza kuvuga ngo nubara ngo icyenda ku ijana ry'abantu ni abantu benshi cyane mu gihugu kandi tura- tuzi neza ko ni twe ubu ngubu ni twe bategerejeho ko ejo ari twe tuzaba dufite ibikorwa biri kubaka igihugu niba uyu munsi ntacyo dufite niba ku myaka yanjye makumyabiri cyangwa makumyabiri n'umwe nta kintu gifite kigaragara mvuga ati iki kintu ejo n'ejo bundi kizagihahira urugo rwanjye ese ubwo ntu- urumva nta kibazo cy- cy- cy- cyahi- cy- cyahi imbere hazaza ko ari ikibazo nyine tuba dufite urumva nabyo ni bigenda bidusubiza gutya bidusubiza inyuma aho kujya imbere ugasubira inyuma kuko ukiza ko n'ubundi aho uri kujya nta kintu cyiza kiriyo ahubwo uri kujya mu bibi gusa ukuma nyine wakagumira iwanyu kuko iwanyu n'undi cyakugaburira ukavuga ati reka ndye iby'iwacu nyine kuko ntibasha kubibona kuko imbere ho ntawe ntabwo nahateganyiriza ntahazi nari mvuze nti mbere murahabona mute Ehe, imbere hateye ubwoba kuteye ku rubyiruko kubera ko ni ukuri iyo wicaye mu ishwa basi nzarangiza iki gihe n'iki ngiki nsanga n'abantu hanze bari kumbwira ati n'ubundi ngwino ushomere nawe bikubone ukumva biguteye ubwoba nanjye rero binabineye ikibazo ku rubyiruko rw'iki gihe tuganye ku gushaka umuti w'iki kibazo ubaye uri nk'umutegetsi mukuru w'igihugu wakora iki kuri uru rubyiruko nk'uko muvuga bihangayikishije Okay, nk'uko babivuga nabo baravuga ko amahirwe ahari ariko urumva nk'urubyiruko akenshi sinzi nyine ukuntu urubyiruko tuba tumeze tuba turi hirya no hino kugira ngo nawe muri rwanda hari abantu hari abayabona n'abandi batayabona ntibashyireho igikorwa cyo gushishikariza urubyiruko no kubereka ayo mahirwe bayabone bavuga ati dore ngaya amahirwe hano wayakoresha ute kuko niba uje ukambwira ati ngiyi kompiyuta uze ukayinyereka ati ngiriya genda ukore ibyo wumva wifuza bizaku ibyo nkubwiye nyine ni- niyo mahirwe yawe ni niyo kompiyuta niyo mahirwe yawe ese nzabwira n'iki ko bayikoresha nzabwira n'iki ibyo birimo bizamfasha kugira ngo mbigere ngere kuri ayo mahirwe mpawe nyakoreshe ngiye icyo ngeraho ntabwo nzabimenya bakeneye no gushyiramo ingufu nyinshi no gushaka abantu benshi ba- bazaba bahari kugira ngo urwo rubyiruko ruf- rushaka kugira icyo rugeraho n'ayo mahirwe rumenye ngo arahari rumenye n'uburyo ruba- ruyakoresha kuko hari n'igihe bayahabwa bakayakoresha nabi kuko nyine ntibazi uburyo yo guko- uburyo bwo kuyakoresha ni ikibazo rero kuko nk'ibyo bantu ibyo nahoze numva bavuga ngo hari abari mu- mu mirenge bashinzwe gufasha urubyiruko kuzamura amayide yabo ariko ntitwari tubizi kuko kenshi tumara igihe kinini ku ishuri tu- dufite ibintu byinshi turi gukora ntumenye amahirwe ari mu ki mu midugudu no mu mirenge ahubwo ibyo bintu bari gushyira mu mirenge kuki batabishyira mu mirenge bashyire no mu bigo by'amashuri noneho bitugereho byoroshye ndabashimye sawa sawa ubu muribaza rubyiruko ejo nzamera nte ejo nzatungwa n'iki ku butaka bw'ubari ingume ku ishuri ry'ubu ribona umugabo ko n'uribonye bitagitsirika inzara ku bucuruzi butisukirwa amashyirahamwe yanga akatunanira inzira ya amajyambere izabiyihe imibereho ye izashoboka ite
muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho dukireba ikibazo cy'ibura ry'imirimo mu rubyiruko mu rwanda kuri mikoro muracyari na erike bagira ubusa tumaze kumva ibitekerezo by'aba bari ntitwirengagije na basaza babo ariko noneho mu ishami rya kaminuza y'u rwanda ryigisha uburezi ikibazo tuganiraho ni cya kindi n'ubundi kiguma kigaruka ikibazo cy'ibura ry'imirimo mwakivugaho iki nitwa paul hitayezu yari umwe mu banyeshuri bahagarariye abandi muri kaminuza y'u rwanda koleji y'uburezi cyahoze cyitwa kiye ku kijyanye ni- n'ibura ry'akazi cyangwa se n'ubushomeri mu rwanda ku rubyiruko ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru ngira bigaragara buri wese ariko wenda rimwe na rimwe batubwira bati amahirwe arahari nimuyabyaza umusaruro ariko ahari ariko rero ugasanga amahirwe ni ntayo kuko niba uri umunyeshuri urangije kwiga kaminuza baguhaye digiri ugiye hanze ngo ugiye gushaka akazi gushaka akazi ntibyoroshye kubera ko abakeneye akazi ni benshi bakatubwira bati ni ukwihangira imirimo ukareba ugasanga kwihangira umurimo bisaba ko ufite igishoro kuko urangije kaminuza rero warize no ku nguzanyo ni ukuvuga ngo niba watuguriza amafaranga nuko nta bushobozi tuba dufite iyo urangije kwiga kaminuza rero nta nta- nta mafaranga ahagije uba ufite yo kuba yatangira bizinesi ku buryo rero biba bigoye kuvuga ngo ubone icyo wakora kugira ngo witeze imbere ugasanga naho ngaho ikibazo cy'ubushomeri gituruka cyane uko bivuze wowe uremeranya nawe ndemeranya nawe nanjye ubusanzwe ndi umunyeshuri hano muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi bahita busegurira ibikodemo ariko nk'ikintu navuga eh, ku bijyanye n'ubushomeri ni uko buri kugenda bwiyongera kandi employment opportunity iri kugenda ivuka nshyashya iri hasi kandi leta yo twizeza yuko hari icyizere cyo kwihangira imirimo kandi mu by'ukuri twebwe izo mpano dushobora kuba dufite kuba twakora tugatanga umusaruro aho kugira ngo kubera icyo kibazo kuko ntabwo njye nzaheza hari kaminuza nzasanga hari umunye- hari umuntu uri mu cyaro washinze bizinesi ye aho nzajya gukompeta nawe wivu zero poketi sibi ntabwo bishoboka Uravuga umufuka urimo ubusa eee umufuka urimo ubusa ntabwo bizashoboka none nahoze nkurikirana ijambo rya minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga aravuga ati hari amahirwe amahirwe urubyiruko rutabyaza umusaruro ntabwo mwaba wenda muri kwirengera kandi wenda ayo mahirwe ahari ku bijyanye na tekinoloji nka leta iri kugenda itanga nk'amakompiyuta amatelefoni kugenda bakwirakwiza itumanaho mu by'ukuri ibyo ngibyo bihari igihe biba bihari aho kugira ngo mu byagisisinga cyangwa ufite abilite yo kubyagisisinga nicyo kibuga
ubutegetsi buravuga buti bwashyizeho gahunda zo gufasha urubyiruko hari ibigega bdf bdf bakavuga bati "Ah, tuzafata umuntu urangije cyangwa se umuntu ushaka kwihangira imirimo tumurihire mirongo irindwi na gatanu ku ijana yishyurire makumyabiri na gatanu ku ijana ayo ntabwo ari amahirwe yatuma urubyiruko rukora ofete wenda sinabura kuvuga ko hari amahirwe ariko n'ayo mahirwe nayo ntiyabasha kubyazwa umusaruro na buri wese kuko ah, sipozo niba uvuze uti ngiye gufata inguzanyo ya miliyoni nkora umushinga uwo ari wo wose 25 purusa ya miliyoni ni 250 mili ntabwo ari buri muntu uwo ari we wese uturuka mu muryango uwo ari wo wose usohotse mu- ku ntebe y'ishuri wabona ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ku muntu wayabona ni amahirwe kuba wenda wa- wa- wakwishyura izo 25 purusa nabo bakakwishyura mirongo irindwi na gatanu ku ijana ariko ngira ngo ni urubyiruko urubyiruko turi bake cyane ni abantu bakeya cyane bashobora kubona ayo mafaranga ya 25 purusa ngo babyaze umusaruro naho aramutse yabonetse ku rubyiruko rwose yaba ari amahirwe hari ikindi kintu numvise ubutegetsi bushyize imbere kandi uh, wenda ku rubyiruko hari uburyo mucyumva mwebwe baravuga bati mugomba kuzigama yaba magana atanu ukayazigama wenda dufatiye kuri mwebwe mukiga ibyo ngibyo byo byo birashoboka
Ah, ibyo birashoboka birashoboka nubwo nabwo bitoroshye kuko wenda nkatwe twiga ku munyeshuri baguha ibihumbi makumyabiri na bitanu ku kwezi ibihumbi makumyabiri na bitanu ku kwezi ah, inzu ya hano i kigali yo ubwayo ikodeshwa ibihumbi mirongo itatu urumva amafaranga baduha nta n'ubwo yanagukodeshereza inzu wibuke ko ayo mafaranga tugomba ku- kuyaryamo akatucumbikira akatugurira buri na- ibitabo buri kintu cyose dukenera ava- akava muri ayo makumyabiri na bitanu kuba rero wavuga ngo umuntu yasevinga ntabwo byoroshye uretse ko wenda nyine ku- kuko umuntu ashobora uravuga uti niba ari amafaranga makeya mbona kuko ubu urakuzi ko nta handi hazava andi ugerageza kuyajera uko uyafite ntabwo rero twavuga ko bidashoboka kujera hari uburyo wenda wihuza na bagenzi bawe nka nko muri class cyangwa muhuriye mu kindi kintu runaka wenda ubwo uko mubonye ibihumbi makumyabiri na bitanu ukavuga uti igihumbi kimwe nzajya ngisevinga hariya Eh, wenda mu gihe runaka wenda hari igihe mu gihe mu mpera tura- wenda turangira za kaminuza wazaba ufite dukeya runaka ukaduheraho ugira icyo wimarira mu gihe utarabona akazi ka leta wowe icyo kuzigama uracyumva ute ibijyanye no kuzigama n'ubundi kuzigama buriya ni ukwigoma ni ukwigoma kugira ngo utegure ejo heza hawe ushobora gufata amafaranga make buriya kuzigama nta- na- nta limite y'amafaranga utagomba kujya munsi ayo wabona yose wagenda ukayazigama noneho mu gihe uzaba ugiye nko kuri teri cyangwa urangije amashuri yawe ukazagera ya kapita itari nini cyane uzatangira kugira ngo ya leta none izabonereho ubwo yayikurire ya- cyangwa igufasha muri muri ya mirongo irindwi ku ijana mu gushinga bizinesi cyangwa indi oruganizasiyo runaka wifuza imibare dukura muri leta itugaragariza ko urubyiruko rwarangije amashuri yisumbuye icyenda ku ijana nta kazi bafite cumi na bane ku ijana barangije amashuri ya kaminuza n'amashuri makuru nta kazi bafite nk'abantu mukiri ku ntebe y'ishuri iyo mibare muyisobanura mute muyumva mute sinemera neza niba ibyo byaba ari ukuri kuko urebye abantu bada- abantu badafite akazi ni ntabwo bavuga ko ari icyenda ku ijana ku bantu barangiza segonderi gusa mpamya ko barenze uwo mubare uvugwa kuko urebye ahubwo abagafite nibo bakeya wenda uretse nk'abarangije mu myaka yashize ubu ngubu ufashe umuntu abantu barangije ubu ngubu abantu bafite akazi ni bake cyane ni cyane aramutse agafite baba ari bamwe bikorera n'abandi bakeya babona akazi ka leta ariko kuvuga ngo ngo ni icyenda ku ijana waba ushatse kuvuga ko abantu mirongo icyenda na rimwe ku ijana bose bari emporoyidi ntabwo njye ntabwo nemeranya n'iyo mibare kabisa nko nyuma y'imyaka nk'itatu cyangwa ine niho hari igihe mbona n'ubu baziyongera kuva kuri cumi na kane kujya kuri makumyabiri buriya leta yari ingamba yafata kugira ngo ikiriyitinga indi mirimo mishyashya kugira ngo base abari kujya eh, igenda igabanya umubare none inafasha na babandi no kwihangira imirimo kugira ngo duce inzererezi hano hanze ziri kugenda nta kintu ziri gukora muri rusange inzererezi uravuga se ko zirimo nabo bize Eh, birashoboka kuko njye ntabwo nzarangiza kaminuza nta mafaranga mfite nta gishoro nta kazi ntuzi nzakora iki nta kintu nakora hari inzererezi uzi yize
yesi buriya iyo ukiri no muri segonderi ubuzima buba bworoshye wenda ushobora no gukenera isabune ukabaza mu rugo ukenera ushobora gukenera amavuta ushobora kwiyogoshesha ugasaba mu rugo ariko iyo urangije segonderi biba bigoranye aho ngaho rero niho usanga bamwe akava mu cyaro akaza inaha i kigali gushaka akazi runaka atazi n'ibyo agiye gukora rimwe na rimwe atanabishoboye aho ngaho bikavamo ko niba akabuze icyo akora niba abantu usanga mu mihanda ntabwo bavuga ko batarimo barahari barahari bize batagira ibyo bakora kandi iyo umuntu ari ahantu atagira icyo akora mwatinya kuvuga ko ari inzererezi ikibazo nababaza murabona bikomeje bitya ejo hazaza h'urubyiruko rw'u rwanda murarubona rute ejo hazaza h'urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane kuko niba turi kurangiza amashuri ntitugire icyo dukora baravuga bati abantu barangiza pirimeri bakajya bakaba inzererezi reka dushyiraho na yazi basic education na 12 years kugira ngo abantu bazarangize segonderi ari benshi kugira ngo aho ngaho bagabanyije wenda inzererezi zitize ariko bariho barongera inzererezi zize kuko nibiguma gutya tuzarangiza turi benshi tubura icyo dukora kandi ngira ngo musambo wize ya- ngira ngo yaba arenze kurusha wa wa wundi wa wundi ba- utarize ndabona rero amaherezo ari uko urubyiruko turi mu mazi abira cyane nituguma kuzamuka gutya tukaba turi aho twarize tunavunika wa- ukarangiza ukabura ikintu ukora ukarangiza ukabura n'ipantaro yo kwambara ngira ngo kizaba ari ikibazo gikomeye cyane nari mbajije ejo hazaza h'urubyiruko ngiye buri icyo narenzeho nka ejo hazaza h'urubyiruko ubundi baravuga ngo no money no life nta mafaranga nta buzima kuko niba tutari employed ngo tubone ayo mafaranga life expectancy y'u rwanda cyangwa n'ikindi gihugu muri rusange yiyongere nta kubaho eh, life expectancy agenda igabanuka uravuga icyizere cy'ubuzima icyizere cy'ubuzima nta- ntabwo mu by'ukuri tubayeho neza well being y'abaturage ntabwo izaba imeze neza especially urubyiruko nuko ikibazo cya nyuma dusoza ikiganiro ntabwo nkugize umutegetsi ariko se ubaye umutegetsi wagikemura ute Eh, ku bijyanye n'ikibazo cy'umushomeri nkange ikintu nakora ni uko nagabanya eh, pasiyo maze nkayigeza nko kuri mirongo itanu ku ijana pasiyo urashaka kuvuga iki nyine iriya myaka umukozi wa leta ahagarikwa gukora akazi bitewe n'igihe agezemo yego ushobora kuyigabanya kugira ngo nta bandi bari kuvuka bagende bakavaringa ya myanya bari bavuyemo ariko mu gihe bari kugenda bayizamura amahirwe ya ba bandi bashatse bari kugenda ba- baba barangiza za kaminuza na za segonde ntabwo bazabona icyo bakora kuko urabona yuko imyanya yose ba mapozishoni menshi harimo akazi Aba bafite abantu bayoboka ibyo ba nyirakazi kugira ngo rero bazayavamo ni ibintu biba bihenze cyane buriya hari ukuntu leta yagira ite yagabanya iyo myaka ikayigeza hasi kugira ngo n'abandi bahaye bo kwikubira akazi wowe wagikemura ute icyo kibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ufite biragoye gufu- kufu- kuvuga ngo uramutse ubaye umuyobozi mu gihe utari we ariko njye ndamutse mbaye umuyobozi ikintu nakora ni ugushaka uburyo bworoshye bwo kuba bwo gutuma nibura umubare munini w'abanyarwanda especially ku rubyiruko babona ikintu bakora bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo icyo uyu munsi tugisoreje kuri aba batumire bacu dushimiye cyane buri wese ku ruhare yakigizemo ntitwibagiwe kandi namwe mwari mudukurikiye nk'uko bisanzwe rero nimutwandikire kuri imeri ni radiyo yacu ati gmail doti kome na radiyo yacu ati vowe niyuzi doti kome cyangwa se mudusure kuri facebook ni voa radiyo yacu mwari na eri kabagira ubusa naho utaha naho wenda aho wenda